my country people, oh how una dey my beautiful people, i greet una according to una time all my marvelous marine i say i hail una una do well so my people, oh, according to report when e be say e dey reach our table we hear say dem talk say dr elizabeth which is oni of ife wife wen dem dey call lizzie dem say her own level of bad belle no be here o oh her own level of bad belle wear coat tie wrapper tie gele join say they say she no dey happy say queen Toby born say ever since wey be say queen Toby born lizzie no even show any sign of any sign of eh, happiness any no single element of happiness my people o oh, hmm. i come dey say show people then they human being mind as in how they go talk say lizzie no they happy Then they inside lizzie mind now they be the now they help lizzie they they think now then they control lizzie emotion my people o una know say "Oh, lizzie now be the last wife for New of ife wey be say dem welcome to the palace after oni of ife marry um, last year or is it last year okay 2022 around that kind september after uh, kabiyesi in im birthday the next thing when KBC do na just to do marriage bonanza so <coughs> dr elizabeth is <coughs> there among the Ooni of Ife wives them. so but if una look at dr elizabeth she be the type wey be say she dey do her own thing make dem for say she too bam na the truth be that if you study this Ooni of Ife wives dem very well study them if you be somebody wey be say you you you do a, a little bit of psychology elizabeth Now one of the only of a wife when he get pride she's not humble at all she's not humble in the sense that she they like to do her things may they say her own too special if people they go right she go they go left if people they go left she go they go right according to waiting people they talk, allegedly oh my people. unto torchlight in nine a day my people una know say bloggers na be the mouthpiece if for example you be celebrity and you want to know wetin a lot of people dey talk about you go bloggers go check you go see the, yourself like mirror in the hands of these bloggers so a lot of people dey say Why Oni of Ife, Queen Toby born this in twins, we see the way all the women then they relax they, they, they react. Beautiful Queen Ashley with beautiful soul, beautiful heart, was even celebrating, was dancing, send greetings to Toby, sent to Oni of Ife. A lot of people say, Kai. This queen actually i be the only person when it be said and no say she understand the assignment she understand the her duty very well so then ronke ronke happy ronke dance ronke everybody see him. di same thing to mary mary happy tope tope happy tope dance only lizzie only dr lizzie nine be the person wey be say and they say that one na slow poison o as you see am so e na slow poison she go just dey do her things make dem for say ah she is quiet say na silent pistol eh least if go fit eh sell the whole uh, uh, of ile ife put for pocket like this. People go dey say ah who sell ileife who sell ileife im go sef go follow They say who sell ileife who sell ileife you dey see am so because according to waiting, some people they talk Waiting, a lot of people they talk They say no matter the matter when this kind of thing happen it is not time for uh, eh, a eh, a co-wife to be quiet because even though sef say you know, they happy you have to pretend before people go begin dey catch you winch say -huh, see am she no dey happy so even though sef your bad belle dey worry you for your for your mind physically you go come dey do like say all is well you go come dey you go come dey happy you dey see am so you go come dey happy but lizzie no do her own like that. lizzie quiet according to people, they say lizzy At the time when e be say she fit kpai you and dey follow you dey laugh that is the kind of person a lot of pipo come dey say na which kind person na she be so how can her co wife give birth to twins she wey be say she never born before instead of am to dey happy for eh, eh, queen Toby at least put up a statement out there congratulatory message everybody go know say yes all is well in the palace but the way Lizzie behave e shows that all is not well na pretend dem dey pretend so a lot of people come dey say the way be say lizzy dey behave she too dey do her things who she think say she be gbogbo tigbo dey start to dey talk but my people o come to think about it una know say everybody get the way dem dey behave get the way dem dey react to something e fit be say she no react go social media go write say hey thank god o my co-wife born o oh, all those kind things maybe within her she dey very very genuinely happy for tobi now a lot of people say she no dey any genuinely happy for tobi some people say she no be the social media time Now they say efia na lie efia she dey appear for social media she dey her videos for short full everywhere say efia she purposely does not want to wish tobi happy uh, eh, eh, tobi children um she does not want to wish toby or congratulate toby say becos bad belle dey there she dey expect say maybe now she go be first to born all those kind of thing say because now she be last to come and uh, new neofife give her special attention that time be say dem welcome her into the palace because that is what she actually want she no want to come the same time with other women she waited after one year she come they come usher her into the palace so Oniofife was just all over her. Two of them just did to the extent of others come dey jealous. So people were come the video think say ah, like say she go first get belle because this one be say now so Oniofife come dey follow bump bumper to bumper just like that. But to the surprise of everybody, na Olori may be the first to come born. Say so the thing no sweet My people, all this information now allegedly Oh, Maureen no dey there no be me talk am o na say dem say dem say and unto torchlighting matter na dey o ehn make una have a nice day bye